iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza mbibutse ko radiyo ijwi ry'amerika ivugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri kugera saa mbiri y'ijoro mujye kandi no kuri interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com naho mukurikire iki kiganiro murisanga murisanga rero koko uyu munsi turaganira ku bibazo byo kwigisha urubyiruko amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mbere y'uko tugeraho tubanze twibukiranye muri make cyane ibyabanjirije aya mahano yo mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane ku itariki ya mbere y'ukwa cumi igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda fpr inkotanyi yateye u rwanda iturutse muri uganda ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa cumi igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda leta y'u rwanda yatangiye guta muri yombi abantu yise ibyitso bya fpr inkotanyi imwe mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko abafashwe bagera ku bihumbi icumi imishyikirano yo guhagarika imirwano cyangwa se gushaka agahenge yakurikiyeho mu cyahoze ari zayira cyangwa tanzania ntacyo yatanze mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe amashyaka menshi yongeye kwemerwa mu rwanda mu kwezi kwa kabiri igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu fpr yagabye igitero simusiga cyayigejeje hafi ya kigali gituma abantu barenga miliyoni bava mu byabo abenshi babaye mu nkambi y'impunzi ya nyacyonga hafi ya kigali mu kwezi kwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatatu leta y'u rwanda na fpr bashyize noneho umukono ku masezerano y'amahoro arusha muri tanzania mu byo aya masezerano yateganyaga harimo gusangira ubutegetsi kuvanga abasirikari b'impande zombi n'ingabo za loni zo kubungabunga amahoro mu kwa cumi igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda onu yashyizeho umutwe w'izi ngabo iwita minuar mission des nations unies pour l'assistance au rwanda ariko gushyiraho leta y'ubumwe byarananiranye kugera ku itariki ya gatandatu y'ukwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane uwo munsi indege yari itwaye perezida w'u rwanda juvenal habyarimana na perezida w'u burundi cyprien ntaryamira n'abari babaherekeje yarasiwe i kigali bavuye i Dar es Salaam muri tanzania muri ibi bibazo byose by'akarere jenoside yakorewe abatutsi yahise itangira irangira mu kwezi kwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane fpr itsinze intambara ifata igihugu leta yari isanzweho yarahunze ihungana n'abaturage bagera kuri miliyoni eshatu bamwe bajya muri zayire abandi bajya mu burundi abandi tanzania abandi uganda leta y'u rwanda ivuga yuko jenoside yahitanye abaturage barenga miliyoni umuryango w'abibumbye wo uvuga ko babarirwa mu bihumbi magana umunani mu kwezi kwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane onu yashyizeho urukiko mpuzamahanga tpir rwo kuburanisha abakoze jenoside mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatandatu leta y'u rwanda iyobowe na fpr yohereza ingabo muri zayire zijya gusenya inkambi z'impunzi abanyarwanda nabo amamiliyoni barongera barahunguka bava muri zayire n'amaguru bava muri tanzania n'amaguru bava mu burundi n'amaguru barongera barataha hagati aho abaturage nabo bari barahungiye mu gihugu imbere twavuga nk'ikibeho mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatanu bashubijwe mu byabo ku ngufu bamaze kuraswa leta y'u rwanda icyo gihe ivuga yuko kurasa mu nkambi ya kibeho byatewe n'uko babanje impunzi zabanje kuyirasaho kurasa rero ku ngabo zayo zari ziri hafi y'iyo nkambi ya kibeho uyu munsi rero imyaka makumyabiri n'itanu irashize jenoside yakorewe abatutsi ibaye mu rwanda imihango yo kwibuka uyu munsi i kigali yagenze ute yagenze ite umunyamakuru w'ijwi rya amerika asumuta kaboyi yabikurikiranye turi kumwe kuri telefone atubwire muri make asumuta wiriwe neza wiriwe neza tomasi wakurikiye rero iyi mihango mu magambo makeya yagenze ite
mu magambo make rero iyi mihango yabanjirijwe no gushyira indabo ku rwibutso rwa jenoside ruri ku gisozi mu mujyi wa kigali ahashyinguye imibiri y'abatutsi barenga ibihumbi magana abiri mirongo itanu icyo gikorwa cyakozwe na perezida w'u rwanda paul kagame n'umufasha we ndetse n'abakuru b'ibihugu barimo wa cade uri mu rwanda uwa nigeri wa kongo brazaville uwa djibuti visi perezida wa nigeria ndetse n'abandi bayobozi bari baje kwitabira iki gikorwa nakubwira ko harimo na minisitiri w'intebe wa tanzania niwe wagaragaye cyane muri aka gace ka afurika y'iburasirazuba ariko kandi n'igihugu cya uganda cyari gihagarariwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wacyo rero uwo muhango wabaye mu byiciro bibiri icyiciro cya mbere cyabaye icyo gushyiraho indabo ku rwibutso ruri ku gisozi hanyuma iyindi mihango ikomereza muri kigali convention center ahakurikiye amagambo anyuranye y'abo bayobozi
nikose wavuze muri ako karere tanzania na uganda uburundi ntabwo bwari buhari kongo ntabwo yari ihari uburundi ntabwo bwari buhari kongo ntabwo yari ihari ntabwo bigeze bitabira uyu muhango naho kenya
kenya naho nta muntu wigeze uvuga ko ahagarariye mbese mu rwego rw'ubuyobozi ntawigeze agaragara nawe hari abaturage bagiye se kwifatanya n'umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi baturutse mu mahanga hari abaturage bagiye ku gisozi nabo kwifatanya nabo abaturage bari bahari cyane cyane abo mu miryango y'abarokotse jenoside ibuka umuryango wita ku barokotse jenoside avega umuryango w'abapfakazi ba jenoside cyane cyane n'abandi bantu biganjemo urubyiruko rwinshi rwavutse nyuma ya jenoside nabo bari bari ku gisozi ndetse hari na bake bari bari muri convention center abandi baturage benshi bagumye mu midugudu yabo aho bagiye bahabwa ibiganiro binyuranye byabafasha kwibuka asumuta kaboyi urakoze
murakoze tuma asumuta kaboyi yatubwiye yuko abantu b'urubyiruko bavutse nyuma ya jenoside bari bari ku gisozi aho nyine habera imihango yo kwibuka imyaka makumyabiri n'itanu ishize jenoside yakorewe abatutsi ibaye uru rubyiruko nirwo tugiye kuganira nabo babona bate amateka ya jenoside bayazi bate jenoside bayibona gute turifashisha rero urubyiruko rwibumbiye mu itorero ryitwa sike city entertainment ryihaye inshingano yo kwigisha urundi rubyiruko aya mateka ya jenoside yakorewe abatutsi umushyitsi ni intwari christian niwe muyobozi wa sik city entertainment simbatindiye reka mubazanire christian uraho urakomeye
muraho muraho ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya utuboneye kugira ngo tuganire nikose muri urubyiruko bamwe muri kumwe bavutse nyuma ya jenoside cyangwa se mu gihe cya jenoside mwari batoya cyane igitekerezo cyo kuvuga ngo tujye kwigisha abandi bakiri batoya aya mateka nibyo tuza kugaruka ariko nagira ngo nkwibarize gatoya wabanza ukibwira mu magambo makeya abumva ijwi rya amerika uwo intwari christian ari we
nitwa intwari christian ndi umunyarwanda ntuye mu rwanda ndakora nkora mu bintu bijyanye n'amayiventi gutegura no gutunganya ibitaramo bitandukanye yaba ari amanama cyangwa amakonseri urebye n'ibyo ngibyo nakuvugaho ndi umujene ndacyari ingaragu
yego noneho rero kugira ngo abantu nyine bumve ikigero wari ugezemo cyangwa se nimba wari utaravuka mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane babwira igihe wavukiye
nari mfite imyaka ibiri irenga
nuko none se ibyo kwigisha jenoside urundi rubyiruko icyo gitekerezo cyabajemo gute
navuga ko ari igitekerezo cyavuye hagati muri twebwe kuko twabonaga hari ikibazo abo mwanganaga
muri gurupe ya sikisi abo twari kumwe hari harimo ikibazo cy'uko natwe ubwacu tutumva neza ayo mateka urugero urumva kuba muri muri gurupe ariko harimo bamwe mudashobora kugirana ibiganiro bijyanye no kwibuka cyangwa bifitanye isano no kwibuka kuko wasangaga nyine ayo mateka batayazi noneho tuza gutekereza kuko twari tumaze kugira odiyanse nini y'abantu bitabiraga ibikorwa byacu byo kubyina mu gutekereza mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri kuba twatangira igikorwa dushobora kwifashisha mu kwiga amateka tukagifashisha n'urwo rubyiruko rwakurikiranaga ibikorwa byacu byo kubyina igikorwa cya mbere twaragikoze kigenda neza mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri odiyanse y'abantu nka magana ane nyuma yaho tuza guhindura navuga ko kuva muri bihumbi bibiri na cumi na kabiri kugera muri bihumbi bibiri n'umunani tugeze ku bantu ibihumbi bibiri birenga byitabira igikorwa cyacu cyo kwibuka aha ariko se nkawe wari ufite imyaka ibiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane hanyuma jenoside iraba irarangira noneho u rwanda rutangira kujya rwibuka rutangira mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatanu icyo gihe hari n'imvugo yo kunama icyunamo wowe icyunamo wacyumvaga gute
birababaje kandi birasekeje kuko ndibuka ko nkiri umwana ntabwo nibuka imyaka neza ariko ubundi igihe cyo cy'icyunamo cyageraga numvaga ko ari periyode abantu bashobora kuba bagenda bunamye ntabwo ntabwo bishimishije ariko dino tekote birasekeje ukuntu nyine koze nibwo nibwo nibwo nibwo nibwo bumenyi nge nari mfite nkange imitekerereze yanjye y'icyo gihe nibwo bumenyi nari mfite kugenda abantu bunamye gusa niko wabyumvaga ari igihe abantu bageramo bakunamira inzirakarengane za jenoside noneho bigenda bizamura n'inyota yo kugira ngo noneho umenye uko byagenze amateka ari inyuma y'uko kunamira abantu
hanyuma se izina ryanyu naryo rirashekeje sik sik siti sik mu cyongereza ni ubusazi kuki ari ryo mwahisemo
sik siti yashinzwe ubundi buriya abantu ba mbere bayishinze bayishinze muri bibiri na gatanu yego umukuru wacu niwe witwa ganza aho ngaho muri amerika ganza gushinga igitekerezo kiri inyuma ya siti kwari ugukora ibintu biri bini faso iri pozitive gukora ibintu biri fantasitike birengeje rimwe na rimwe mu cyongereza isobanuriye abantu tuvuge nko mu kubyina umuntu ashobora kuba excited cyane mwabyinnye akavuga that performance was sick
ngo uyu muntu yasaze kubera ukuntu yisanzuye
noneho niho niho urebye nyine gukora ntuzi idasanzwe isimbura entertainment yari ihari icyo gihe nanone yagaragaraga nk'aho itameze neza cyane
nuko intwari christian ni umuyobozi rero wa six city intwari we ubusanzwe nyine iki kiganiro ni icya rubanda ntabwo ari icyawe nanjye twenyine niyo mpamvu nagira ngo nguhamagarire emmanuel hanyuma daniel nawe aba ategereje ku murongo gatoya tubanze kuri emmanuel emmanuel we wiriwe neza uratangaza iki se hari akabazo cyangwa igitekerezo ufitiye intwari
igitekerezo nyine numva byakwira mu gihugu hose bakiga bakamenya amateka ibyabaye ntibyongere kuba ndumva ari ibitekerezo natanga ye urakoze cyane hanyuma rero duhe n'ijambo na daniyeli daniyeli we daniyeli
karame karame ndabumva bite se byawe nawe igitekerezo cyangwa akabazo
ewana dushimiye iyo gurupe kabisa na nyamasheke ruharambuga turayishimiye iyo gurupe ahubwo ntikomereze aho ntibacike intege bakomeze bigishe urubyiruko nk'uko numvishe bafite mu ntumbero bikwirakwire ku buryo ayo mateka tuyamenya abatayazi bakayamenya kandi tukarushaho kumenya amateka y'igihugu cyacu kandi tukiyubakira u rwanda ruzira jenoside nuko na samuel abategereje ku murongo hanyuma ahubwo dusubize ijambo umushyitsi intwari christian niko christian mukoresha ubuhe buryo bwo kwigisha urubyiruko aba bahungu babiri bo baguteye intege babakubise ingabo mu bitugu nimukomerezaho ariko se noneho mukoresha ubuhe buryo bwo kwigisha urubyiruko amateka ya jenoside
iki gikorwa uko uko uko tugikoze tugenda uburyo ni bumwe ariko tugenda duhindura uburyo bukoreshwa twifashisha imivugo amakinamico indirimbo ndetse tukabasha gutumira abayobozi abayobozi batandukanye yaba abari mu nzego z'ubuyobozi busanzwe bwa leta cyangwa abari mu nzego za gisirikare cyane cyane ari mu nzego za gisirikare kuko abenshi muri bo ni abantu banyuze muri ayo mateka bayabayemo bayumva kurusha abandi bose twifuza rero yuko bahura n'urwo rubyiruko bakaganira narwo bakarubwira ibyo banyuzemo ndetse bakarubwira ibyo barwifuzaho nk'abantu bafite iki gihugu ejo hazaza
iyo mivugo iyo za teyatere byose ni urubyiruko mwebwe mu rubyiruko gusa mubyikorera none se ubwo ninde ubandikira iyo mivugo ninde uyibahimbira mbese izo ndirimbo byose ni mwebwe mubyihimbira
nko kuri kote y'imivugo dufite abantu bavuga imivugo bavuga bari tarentedi muri iyo muri iyo muri iyo domene bazi bazi nyine ibyo guhimba imivugo noneho banabasha kwimforoma bakamenya byinshi ku mateka yaranze igihugu cyacu ku buryo aribo dukorana nabo ndetse no mu matiyatire nicyo kimwe urebye ahanini nyine tugenda dukorana n'abajene batandukanye ariko bari tarente muri izo domene zigiye zitandukanye
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga urubyiruko rwiga gute amateka ya jenoside turaganira na intwari christian ni umuyobozi w'itorero six city rifasha rero urubyiruko kumenya amateka ya jenoside abana bavutse nyuma ya jenoside cyangwa se bari bato cyane mu gihe cya jenoside kuri telefone dufite samuel samuel we samuel
karame karame wiriwe neza
wiriwe wiriwe akabazo cyangwa igitekerezo se
ni igitekerezo ariko nanabashimira icyo navuga ni ukwigira ku mateka mabi igihugu cyacu cyanyuzemo ariko kikagaruka ku ruhando rw'amahanga bigizwemo n'uruhare n'abana b'abanyarwanda ni jenoside yakozwe n'abanyarwanda ariko batari bazi ijambo igihugu icyo bisobanuye cyangwa se abanyarwanda nkatwe rero urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside nk'ubu njye navutse icyenda na gatandatu hashize imyaka ibiri ibaye tukabasha kumenya uburyo amateka y'igihugu mabi yarasharariye uburyo yari ameze tukamenya ubwenge bwo kurinda igihugu by'umwihariko rero tukamenya ko igihugu kidutezeho ari twe rwanda rw'ejo tugomba kumenya amateka tukayubakiraho ibyiza tugomba kumenya ko ntawe ugomba kuza kutwigisha twebwe abanyarwanda tugomba kumenya akamaro k'igihugu n'akamaro ko kwigira niko se samwe karame uvuze ko wavutse muri mirongo icyenda na gatandatu hanyuma nimba wakurikiye intwari yavuze ati ngiye nkiri muto numvaga icyunamo nkagira ngo ni igihe abantu bagenda bunamye wowe wabyumvaga gute oya ahubwo arabyumvishe yego kuko ndabyumvishe nk'uko yavuze birasekeje biranababaje nanjye koko narabyumvaga nkumva ngewe ari ukwirirwa umuntu yunamye kuva ku gitondo kujya nimugoroba
aha ariko naje gusobanukirwa icyunamo icyo ari cyo no kwibuka icyo bivuze ubu ngubu ndaho nzi amateka mabi nubwo ntayazi neza neza nk'umuntu wayabonye ariko aho ngiye ndanganirizwa n'abakuru bambwira uko byagenze nkamenya n'uko nanjye mbifata yeee samuwe urakoze
yego namwe murakoze mbere y'uko intwara agira icyo avuga ku ruhare rw'amahanga nabyo nimba babyigisha urundi rubyiruko reka tubanze duhe ijambo frederic frederic we
karame ndabumva wiriwe neza iriho neza akabazo cyangwa igitekerezo
mbere na mbere nitwaye ishati ya mere frederic nk'uko mubivuze ni nyabihu mu kadahenda yego
mu ntara y'uburengerazuba aha ni mu rwanda nyine Mm.
bo mbere na mbere ndashimira ndashimira ijwi rya amerika riba ryateguye umwanya nk'uyu nguyu wo kugira ngo urubyiruko rugire icyo rumenya ku bijyaniranye n'amateka ya jenoside Mm.
dore ko ari ikintu cyabaye mu rwanda cy'urukozasoni kandi gikomeye Mhm.
ni ukuri kuzirikana abacu ba- bazize uko bavutse ni ikintu cyiza cyane cyashi- leta yashyizeho kandi tugomba gushyigikira Mm.
mu by'ukuri nk'urubyiruko kugira ngo rwigishwe neza ru- ru- mbega ru- rusobanukirwe neza aya mateka mbona hari ibintu leta yari ikwiye kujya yibandaho cyane
yego mu- mu gukore- mu gukoresha imfashanyigisho nyinshi cyane aha mu mashu- mu mashuri kugira ngo abana bagiye bavuka nyuma ya jenoside bose bagende babibona babone uko byakozwe ababikoze ibikoresho byakoreshejwe hari ryari numva ibyo bya- bishobora gufasha abana b'iki gihe ba- bagasobanukirwa Mm.
umugani u- umugani wo wavuze ngo icyunamo ubu hari abana abana uganiriza waje kuvuka woza icyunamo muracyumva gute ngo ngo mucyunamo ngo se wamubaza ukumva umwana avuze ngo mucyunamo se ngo si ukunama ngo ndi kumva nk'ijambo kunama Mm.
u- ukumva yuko ntabwo ashoboye guhuza igi- igikorwa n'ijambo Mhm.
bityo rero byo- twifuzaga yuko ari nk'ibishoboka kuko leta ikomeje kubi- kubi- kubikangurira abantu no kugira ngo ba- turwanye ingengabitekerezo ya jenoside
yego hagiye hafatwa hagiye hafatwa abana abana bagashyirwa mu mamodoka bakerekezwa ku nzibutso bakabireba bakabibona Mm.
Mm.
yego ubundi ba- cyane cyane urubyiruko kuko ari nayo maboko y'u rwanda h'ejo ye Eh, frederi urakoze murakoze cyane yego byose ni imana ari ku murongo ariko nawe ndeka musaba aba yihanganye kugira ngo umutumirwa intwari christian abanze agire icyo avuga kuri ibi bya samuel na frederic niko intwari we muri uku kwigisha urubyiruko amateka ya jenoside hari uruhare rw'amahanga mushyiramo
Ah, iki- iki- iki- icyo tumaze igihe twibandaho nk'igihe cy'imyaka ibiri yashize aha
ni ukureba cyane cyane uburyo ki eh, ipfobya rya jenoside ipfo- gupfobya jenoside bikorwa cyane cyane binyuze ku mbuga nkoranyambaga mhm, Mm, kandi bigakorana bigakorwa n'abantu benshi b'abanyamahanga Eh, noneho dusanga rw'urubyiruko ni uburyo dushobora nanone kwigisha urubyiruko bwakwifashishwa mhm, eh, mu kurwanya eh, iryo pfobya rya jenoside mhm, kubera yuko eh, sofa ahantu bigeze n'ubwo wenda tutaraba benshi bamaze gusura inzibutso eh, bamaze kwiga bihagije kuri ayo mateka mhm, Eh, eh, ariko dufite byibuze nosi y'ubu ngubu yerekana ukuri ku byabaye ku mhm, buryo iyo umuntu agiye hanze akavuga eh, mu minsi yashize nibwo twari turi kuri twitter turi kureba umuntu uvuga ngo hapfuye abahapfa n'abahapfuye ubwoko bubiri kandi bose baranganaga ndetse bamwe bari benshi mhm, bambwiye ko iyo uvuga ibyo ngibyo waduhana fata eh, kuko inzibutso zigeze kuri magana abiri na mirongo mu gihugu hose zishyinguyemo imibiri eh, y'abatutsi bazize jenoside mhm, urumva rero iyo utaragera no kuri izo nzibutso ariko ugashobora kujya kuri twita ukavuga ngo eh habaye jenoside ebyiri byagenze gutya na gutya ntabwo ayo mateka numva ko hari umuntu yarusha abanyarwanda kuba yayavuga cyangwa akanayavuga neza mhm.
ubu ngubu umukino twibandaho rero ni uburyo ki abo bajene bamaze kugira amahirwe yo kumenya ayo ma- ayo mateka Mhm, ari bo noneho bagakwiye ku- gukora icyo nakwita kudefanda igihugu cyabo ku kuri ni ukurengera inyuma igihugu y'amateka kugi- guharanira Eh.
ubusugire bwacyo Eh, inyuma y'amateka mabi ya- yaranze igihugu cyacu imyaka makumyabiri n'itanu ishize Ah, naho uruhare rw'amahanga rwo n'ubu ngubu biracyaza ah, kuwa kane no kuwa gatanu habaye inama interinasiyonari ivuga n'ubundi kuri ibyo ngibyo hagiye hagarukamo inshuro nyinshi ku ruhare rw'amahanga ese ubu ngubu urugero nk'igihugu cy'ubufaransa kigeze hehe mu bantu cyagomba gukurikirana urukiko mpuzamahanga rwashyizweho rugeze hehe ugasanga hagiye habamo nyine icyo nakwita iyo miryango mpuzamahanga itaragiye yita kuri kesi cyane cyane bibabaje bamwe mu banyarwanda bafite abantu babo baguye muri jenoside kandi abantu bagomba gukurikiranwa bari muri izo bari muri izo nkiko ziri hanze y'igihugu noneho nyine ukabona hari byinshi amahanga afitemo uruhare sofa bitarasobanuka ku buryo nabyo nk'urubyiruko ari byiza kumenya aho duhagaze uburyo ki twabanamo n'ayo mahanga
none se mu byo mukora kuko frederic yakomoje mu byo kwigisha no mu mashuri mujya mujya mu mashuri
oya sofa ntabwo turabitangira hari ibiganiro twari turimo na senerije uko nk'ibitabo akenshi bisohoka birimo birasohoka ubu ngubu nk'uno mwaka ibyo maze kubona ni bine byatangira noneho gukoreshwa ayo mahesipari y'abantu bagiye batandukanye avuga ku buzima butandukanye ijana ku ijana buri wese yagiye abamo ukwe uko yarokotse uko yiyubatse aho ageze ubu ngubu twatangira kubikoresha mu gutegura amakaferi n'ibindi ntabwo ntabwo biratungana neza ariko nizera ko mu gihe kitari kinini cyane kiri imbere bizatangira gukorwa ariko mu mashuri hose tukaba twabasha kuhajya niyo tutagera hose tugakoresha uturere tukajya twibanda ku bice bimwe na bimwe mu turere
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga umutumirwa intwari christian ayobora itorero six city entertainment ryemeye rero ryiyemeje gufasha urundi rubyiruko nabo nyine ni urubyiruko ubwabo urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside cyangwa se bari batoya mu gihe cya jenoside amateka rero kuyamenya amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na kane uko bigisha rero nibyo uko bafasha urundi rubyiruko nibyo turimo kuganiraho kuri telefone rero nk'uko nabibabwiye mu kanya turi kumwe na byose n'imana hanyuma wokero n'ababategereje gato na enoke byose n'imana
karame wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe byose ni imana niryo zina ryawe si ubwo niryo zina ryanjye riri mu irangamuntu he gabanya radiyo kubera ko amajwi ari kungarukira
yego nabikoze aha uri hehe se byose ni imana
ndi mu majyaruguru mu karere ka gakenke ahantu hitwa ku rutabo yego mu murenge wa coko
ijambo ni iryawe rero
hanyuma mbere na mbere natangira nihanganisha abanyarwanda bose muri rusange kuko igihugu cyahuye n'akaga gakomeye iyi jenoside yakoze kuri buri muntu wese icyo rero natangira nshima nashima uru rubyiruko rwishyize hamwe ntera kuraje intwari christian natangiye nkitangira kubona poste mwashyizeho natangiye nibaza ikibazo kimwe gusa ariko mu kanya aratangiye kukivuga ariko n'ubundi ndakimubaza mu by'ukuri jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane yabaye mu gihugu hose kandi biragaragara ko abayiteguye nabo barasansibirije abantu mu gihugu hose ku buryo bose umugambi wari umwe nkatangiraho nshimura urubyiruko mvuga nti nabo igikorwa batangiye ni cyiza cyo kuba bakwigisha urubyiruko muri rusange ko ibi bitazongera kuba hatangira nibaza ntise ni iyihe gahunda bafite yo kugeza amashami mu gihugu hose uhereye hasi ku mudugudu kuko wifuza ko ibintu byazongera kuba noneho bakigisha kuva hasi ku mudugudu kuzamuka kugeza mu gihugu hose ku buryo intera izaba ari imwe kuko jenoside itakongera kuba mu gihugu ni iyihe gahunda bafite muri rusange nk'urubyiruko nk'uko babitangiye kandi turabashimira murakoze ye byose ni imana nawe urakoze yego murakoze cyane ye mbere y'uko rero intwari asubiza byose n'imana duhe n'ijambo na okero nawe avuge ibitekerezo bye hanyuma umushyitsi aze kubasubiriza rimwe okero urakomeye
mukomere cyane tumukamirimo yeee nuko igitekerezo cyangwa rero ikibazo
bafite ibitekerezo ariko kandi reka twifatanye natwe n'abanyarwanda mu kwibuka turi hamwe ariko nkibaza cyangwa mvuze kuri gavumenti y'u rwanda
yego ikomeza
mbona ko rwanda turacyafite imbaraga cyane nk'abanyarwanda ndetse n'abategetsi bacu b'u rwanda kumvisha amahanga cyangwa se kugaragaza uburyo ukuri uko kumeze kubera impamvu mbivuze hari radiyo zimwe zikorera muri ibihugu by'amahanga hari radiyo imwe ya sudani iherutse gushyira ikiganiro mbere y'uko u rwanda bajya kwibuka jenoside iyo radiyo yavugaga uburyo ngo mu rwanda jenoside yabaye umubare bavuga ntabwo uhwanye n'uwo mu rwanda bavuga bavuga ibihumbi magana inani by'abantu bapfuye abatutsi bapfuye
iyo ariko ni imibare n'ubundi itangwa n'umuryango w'abibumbye yego usibye nyine ko nabikomojeho nyine no mu iriburiro ariko nyine ntabwo abanyarwanda na oroni babyemeranwaho
ye ntabwo babyemeranywaho ariko nanone ntabwo muri kegende muri iyo by'amahanga ntabwo jenoside abenshi ntabwo irabajya mu mutwe cyangwa ngo babyemere bavuga ubwicanyi niko babivuga mu biganiro byabo hano nkavuga leta y'u rwanda iracyafite imbaraga nyinshi cyane yo kuba yakora sansibirizasiyo no mu bihugu by'amahanga nanone hari n'ikiganiro kindi kigeze gucaho kuri radiyo imwe ikorera hano mu uganda bibaza ati ariko intangarongo ya jenoside yavuye ku ndege yarashwe bakavuga bati ariko noneho ko warashe indege n'inde kugira ngo haveho intandaro y'abantu gupfa kw'abantu na n'ubu abanyarwanda turacyibaza dukeneye kumenya dushaka kubona jasitisi kuba ku wahanuye indege no kuba ingaruka zagezeho ku miryango yabo
icyo ushatse kuvuga ni ukuvuga ubutabera bugomba gushakisha abantu barashe iyo ndege noneho nabo bagahanwa
baganwa kubera ko akenshi amahanga cyane cyane abatuye mu mahanga usanga bavuga ngo intandaro ya byose ni indege niyo yabaye intandaro yo kwicwa kw'abantu dushaka tumenye ukuri ese uwamanuye indege agaragara nk'ubu ndavuga urugero tumasika n'irindi urareba nk'ubufaransa bwari bwatumiwe mu kuza kwibuka ariko noneho mbere twari tuzi twumvaga ko ngo ubufaransa aribwo buzagaragaza dosiye y'uwamanuye indege nyuma yaho tuza kumva twumva uriya minisita louise mushikiwabo amaze gutorerwa kuyobora francophonie twumva ubufaransa ngo buvanyeho dosiye y'uwamanuye indege twe byatangaje abantu cyane tukibaza kandi si ubufaransa buri ku ruhe ruhande
yewe okero urakoze cyane
urakoze ni icyumweru cyiza yego nawe intwari byose n'imana yavuze yabajije gahunda mufite kugira ngo mugeze itorero ryanyu mushinga amashami henshi mu gihugu uhereye ku mudugudu uwo mugambi murawufite
igitekerezo cyiza ariko mbaye mbaye mbaye onete nawe ntabwo twakabikoze ariko ntabwo turagira ubwo bushobozi haracyari urugendo rwo kugira ngo duhere kuri abo bake dufite uno munsi ejo cyangwa ejo bundi abari nabo wenda bavamo abadufasha kubigeza aho hose bashaka ko bigera ni igitekerezo cyiza twabasha kuzamura uko twifuza uko urubyiruko rwiga ariko nanone n'ubu ngubu deja gutegura igikorwa harimo inzitizi duhura nazo kandi zitoroshye igikorwa cy'umunsi umwe urumva kugira ngo tubashe kugera ahantu dushobora gukora mu gihugu hose ntabwo byoroshye
hanyuma mu mateka rero ya jenoside okero yavuze ko benshi bavuga ko intandaro ari iriya ndege yahanuwe ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane mu mugoroba hariya i kigali mu mateka mwigisha namwe niko mubyemera
ntago ntago sofa bara tumaze kugira bamaze kuganira kuri icyo kintu ntago turabikomozaho cyane cyangwa ngo hagire ubivuga ariko nge navuga nko ku giti cyanjye uko mbyumva ntabwo uyu munsi niyo twakora akantu kameze nk'umukino wo gutegura igihembo ntabwo uyu munsi ushobora kuvuga ngo indege ahantu bayirashe saa kumi n'ebyiri cyangwa saa moya z'umugoroba saa mbiri abantu ibihumbi bingahe bafite imihoro n'ubuhiri n'amarisite y'abantu bagomba kwicwa n'iki kubera iyo ndege yaguye saa kumi n'ebyiri cyangwa saa moya hariho buri gihe ikintu gishobora kuba impamvu y'ibindi umuntu wenda yagukubise urushyi birangira umukubise unamukomerekeje n'ibiki hariho noneho n'ikintu gishobora kwitwa impamvu bakavuga ye umuntu wari umaze iminsi warabuze ahantu mwazahurira none yagize ibyago aribeshya gukubita urushyi bishobora gutuma noneho uvuga ngo nari narakubuze none uyu munsi uru rushyi n'ubise bizaba nyine intandaro y'uko ngukubita nkakundisha ubwanjye ku giti cyanjye ngewe uko ntekereza kandi uko uko ubundi amateka n'inyandiko ni safi yerekana ibintu byabaye ntabwo ibintu byatangiye muri mirongo cyenda na kane ndege nta nubwo byatangiye muri mirongo cyenda inkotanyi zitera ibintu byatangiye kera kare nahoze mvugana na na papa dusubiramo iby'uko mama w'umubyara yapfuye muri mirongo itandatu na kabiri yapfuye avuye i Burundi aho bari barahungiye apfa yishwe n'uburwayi yari akuye aho ngaho i Burundi urumva deja nimba abantu barahunze muri mirongo itanu n'icyenda ndumva bakaza iyo myanya nyuma y'iyo myaka itatu cyangwa ine ngo bo bajya kugaruka ariko we yashaka kugaruka ntabwo yashaka kugaruka gusa mu rwanda yumvaga ngo adashaka kugwa mu mahanga asaba yuko bagaruka bagaruka i butare ntabwo ntabwo rero ibyo ngibyo nabyo biri mu ngaruka z'itegurwa rya jenoside ryahise ntabwo ari ibintu byatangiye muri mirongo icyenda cyangwa mirongo icyenda na kane byatangiye kera cyane nkumva rero uyu munsi kuvuga ngo he ngo badusobanurire ngo dukeneye ubutabera bw'ahanuye indege ya habyarimana ese iyo iriya ndege itaza kugwa iyo jenoside imihoro bari baraguze ibihumbi bingahe yari iyiki abantu bateganyaga gukora umuganda ngo nicyo bari barayijana oya ni ibyo bari barapanze gukora bo bari bategereje impamvu imwe ishobora kwemerera gutangira ibyo bari barateguye niyo niyo niyo opiniyo yanjye kuri icyo kintu nicyo gitekerezo cyawe
ikindi kuvuga ngo ikindi kuvuga ngo ngo ngo ejo bundi ngo bari barashyizeho ubufaransa kesi ubu ngubu sofa hariho timu irimo abanyarwanda ndumva n'abafaransa ishinzwe iriya kesi yo gushaka ubutabera kuri kiriya kintu n'abandi bose bafite uruhare muri jenoside yaba ari abayikoze cyangwa bafashije abantu kuyikora bigaruka no ku bufaransa ntabwo iyo kesi yakuweho ngo ni uko ruwize mushiki wabo yagiye muri faransa iyo kesi irahari ahubwo ifite uburyo yaganiriweho n'u rwanda n'ubufaransa bagomba kubikurikiranamo
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umushyitsi christian intwari ayobora itorero sikisiti kuri telefone turi kumwe na enoc na emile tubanzirize kuri enoc enoc we
yego ndavuga wiriwe neza
yego mwiriwe uri hese enoc we
ndi murenge wa bigogwe akarere ni nyabihu
ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda yego ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda yee ni uku igitekerezo cyangwa se ikibazo enoc we
nta ntabwo nabura icyo mvuga by'umwihariko ariko ni ukwihanganisha abaziye jenoside yakorewe abatutsi kuri iyi nshuro ya makumyabiri na gatanu nanone igitekerezo cyangwa se nko gushimira nashimira cyane urwo rubyiruko rwishyize hamwe mu kwigisha no gufasha abandi cyangwa se urundi rubyiruko nkatwe ku birebana n'ibyabaye nk'amateka twe twavutse nyuma yabyo nanone nanshimira namwe nka radiyo ijwi rya amerika uburyo ki natwe muduhereza ibisobanuro tukamenya tukamenya byinshi biruseho ku byabaye ku mateka yacu y'u rwanda murakoze yewe urakoze cyane ntoke we natwe turagushimiye rwose duhamagare noneho emila emili we
eee amahoro amahoro ni amahoro wiriwe neza
tuyiriwe amakuru yandi amakuru ni meza uri hese miriwe ndi hano muri Brisbane
eee aho ngaho ni muri Australia
yego aha none se aho ngaho Brisbane muri Australia mwumva ijwi rya amerika
eee turaryumva cyane cyane tukajya tukajya online nk'ubu ndikunda kumva online ni ukuvuga kuri interineti yego eee nuko emi ngaho rero igitekerezo cyawe cyangwa se icyiyumviro nako we ikibazo ubwa mbere ni ikibazo ikibazo cya mbere mfise kuri uyu mutumire hano ndafise abagenzi bari mu migwi ibiri b'abanyarwanda ni ukuvuga umugwi umwe ni uw'abadiyasipora ugizwe n'abatutsi gusa kandi baramaze kuntumira nk'inshuro nka zibiri mu mamitingi yabo none se uri umututsi
ndiko ndavuga abanyarwanda jewe bantumira nk'umushitsi
aha
ehe jewe sindi umunyarwanda ndi umurundi hanyuma Ariko- ariko- ariko re- Emile.
hakaca haba iyindi kominote im- y'abanyarwanda nyene Yego.
igizwe n'abahutu n'abatutsi nabo ubwabo bahora bantumira nejo bari bantumiye mu mu giteramo bari bafise kijanye eh, ngo no kuganira ku bijanye n'ihonyabwoko cabereye mu ngoro ya- y'abashingamateka ngaha muri brisbane uretse ko ntarose akanya ngo eh, ejo ngo nitabe kandi nari ndabikeneye cyane none rero eh, akabazo ka mbere muri iyo migwi ibiri eh, ko ibyo si ibyo nabwiwe n'ibyo nabonye n'amaso kuko n'abaperezida b'iyo migwi n'abagenzi banje muri iyo migwi ibiri uwo mugwi wa diaspora ugizwe n'abatutsi gusa b'abanyarwanda n'uyo mugwi wa wa kominote y'abanyarwanda ugizwe n'abatutsi n'abahutu kandi abo- uwo mugwi ugira kabiri rero ariwo wari uteramye ejo wowo wemera yuko ngo mu bwicanyi bwabaye mu mirongo icyenda na kane hapfuye aba- abatutsi n'abahutu kandi bemeranya eh, bemeranya kandi yuko bobo bemera yuko eh, kuri ubwo nimba ariho nyabwoko ngo ryoba ariho nyabwoko ry'abatutsi n'abahutu bakavuga bati kuko habu- hapfuye ubwoko bwose none abo twovuga yu- twoca tuvuga ko bafise ubumwe n'ubwiyunge muri abo boba ari abahe ako n'akabazo ka mbere hanyuma tukiri kuri ako kabazo nyene ni iby'ukuri kubana ubumwe n'ubwiyunge n'ubusabane ni ibintu byiza cyane mugabo nkacangira amakenga ku kahise mfatiye ku kahise k'igihugu cyacu kuko jewe nkura nakuze turirimba ubumwe ubwiyunge na demokarasi mugabo by'ukuri ubwo bumwe nta bwaboneka nta bwariho ubwo hari ku iyihe ariko- ntwaro emili we wakuze muririmba ibyo ngibyo ku iyihe ntwaro
jewe nakuze ku ntwaro y'abagaza mugabo micombero yavuyeho ariho ndi n'ubwo imigomero mirongo irindwi na kabiri rwabaye ndiho aha
eh, uretse ko nari muto cyane eee
ni ukuvuga rero urumva dukura twumva ko hari ubumwe demokarasi ibintu nk'ibyo mugabo bikaba ari ibyo kuririmba gusa ugiye kuraba muri leta hagize icyokoma ngo hagire isanganya riba muri leta ugasanga abahutu nta kiriyo bojako wahagize icyoba mu basirikare bakuru bakuru abasirikare bakakomereka wasanga abahutu atakiriyo bojako urumva rero ukaca wumva ko atabumwe bwari kuba buhari ari nacyo cyahakije nibaza ko yari ko cyahakije kuba ubwicanyi bukomeye cyane mu mirongo icyenda na gatatu bivanye n'uko abantu bamwe bamwe babika mu mutima kuko ntawaba yemerewe kuvuga ubwoko icyo gihe none ko mu rwanda naho ndiko nditegereza nkaraba iyo ndabye amafoto y'abagize leta nkaraba amafoto y'abagize igisirikare nkaraba amafoto y'abagize inama nshingamateka by'ukuri ndabona umenga ubwo bumwe n'ubwiyunge n'ubusabane mbona umenga nta burimwo niko se emile ntabwo bamufise yuko abanyagihugu bazohava babika ku mutima mu nyuma hakavamo ikintu atari cyiza yeee ndumva ibibazo byawe wahinira aho ngaho kugira ngo umushyitsi agusubize dushakire n'akanya n'abandi urakoze cyane mila murakoze namwe bayi bayi bayi niko se intwari uyu muhungu akomoje ku kibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge akomoje ngo ku kibazo cy'abahutu bapfuye ibyo mwebwe mu kwigisha amateka ya jenoside mubyitwaramo mute
ikibazo gikomeye ariko ibyo kuvuga ngo ubumwe n'ubwiyunge uyu munsi aho igihugu cy'u rwanda kigeze ntabwo ari ahantu umuntu ajya kujya mu ishuri bakamubaza ngo wowe uri umunyagitarama cyangwa uri umunyagisenyi cyangwa ngo bamubwire ngo indangamuntu y'iwanyu iri hehe ngo turebe ubwoko uyu munsi abanyarwanda bafite uburenganzira bungana bwo kwiga iyo leta avuga ntekereza ko nta n'umwe barajya guha akazi ngo bavuge ngo wowe ko tubona utari ubu bwoko cyangwa wowe ko tubona uri ubu ngubu kandi ikindi kuvuga ngo hapfuye abahutu hapfa n'abatutsi nabyo ngo bazi ikibazo uri umusirikare uteye ahantu uje gukiza abantu abantu uje gutera bafite imbunda bigenda bite iyo barashe ubarusha imbaraga iyo batemeye icyaha bakarasa urarasa ntabwo dushobora kwicara no munsi ngo tuvuge ngo oya ngo ngo inkotanyi zitera nta muhutu wigeze upfa mu bari bari kwica abantu oya barapfuye kandi ntabwo twavuga ngo ngo inkotanyi z'izo zaje zivuga ngo twe mu rwanda tugiye kwica abapfuya hari jenoside yari iri kuba ntabwo ari ibintu tunyura ku ruhande cyangwa tubihishe abantu barishwe ibyo nabyumvisha uvuga ngo umuryango mpuzamahanga uvuga ko ari ibihumbi magana inani ariko uyu munsi imibare ntabwo iyo miryango mpuzamahanga ibara kuturusha twebwe ba nyiri mateka bari ku butaka bw'u rwanda ntabwo imiryango mpuzamahanga iturusha kumenya aho twabuze mu miryango ba nyiri mateka tuzi abo tubura n'uno munsi wicaje abantu ukababwira ati mwebwe mwari bangahe mu rugo famiye yo kwa papa ndumva bari icyenda ahari ubu hashobora kuba basigaye ari bane cyangwa batatu famiye yo kwa mama nabo abo nita bumva ari icyenda nabo basigaye ari batanu urumva ubwo harimo n'ababyeyi mu bagiye ukuyemo abana urumva dushobora twe buri wese buri munyarwanda wese gutanga imibare ye afite y'abo yabuze muri famiye ubweretse kuvuga ngo twe nk'abanyarwanda turabizi neza yuko miliyoni irenga y'abatutsi yishwe muri jenoside ya mirongo icyenda na kane ntabwo uno munsi rero umuntu aturuka hariya ngo yanyuze ku rwibutso rwa bisesero ngo yanyuze ku rwibutso rwa gisozi ngo no ngo abanyarwanda bapfuye ni magana inani n'ibyo imiryango mpuzamahanga yemeje nk'abandi ntabwo umuryango mpuzamahanga uno munsi usibye kuba yakurikirana uko twe turimo turahambiriza ikibazo cyacu twanyuzemo cya jenoside nk'abanyarwanda ntabwo iza kugira ngo itange imibare ese ko itigeze itanga imibare ngo abantu bari gutegura jenoside barangana gutya nimba ari uhagarika ntahagarika ibyo ni ibyigeze bibaho kandi uyu munsi naje ubundi mu nama nakubwiraga twari turimo hari ikintu kivuga ngo ikibazo cy'uko ayo mateka atigeze abaho uyu munsi ejondi muri iyo nama hari hari kwerekana ibyakozwe kugira ngo byerekane yuko impamvu ki buturosi buturosi yaratigeze ashyiraho umuryango ukurikirana ibyabaye mu rwanda ni uko muri kampeni ye yiyamamariza kuba sekiriteri wa un mu bantu bafandinze kampeni ye hari harimo na perezida w'ubufaransa mitterand ntabwo yari kunyura iruhande ngo aze gushyiraho ekipi izakurikirana abantu bagaruka nyuma bakaza no gukurikirana ubufaransa buri mu bantu bamufashije gukora gukora buri mu bantu bamufashije gukora kampeyini urumva ntago ntago ntago yari kuzi gushyiraho itsinda rikurikirana abantu bizageraho bikagaruka no ku bufaransa kandi mitera niba yamufashije muri kampeyini yo kugira ngo abe sekiriteri rero ntabwo imiryango mpuzamahanga uyu munsi dushobora kuyigenderaho tuvuge ngo ego yaravuze ngo hapfuye abantu magana atanu ntabwo ibiturusha ntabwo ari bo banyarwanda nta bazungu baza aha ejo ndi bari bari kuvuga kesi imwe y'umuntu wari uri kuburanishwa mu bufaransa bakavuga ngo gacaca mu myaka icumi gacaca yamaze alo yego ndakurikira
mu myaka icumi gacaca yamaze yaburanishije imanza zirenga miliyoni imwe na magana cyenda hasi mu myaka teperi yamazeho yaburanishije imanza mirongo itandatu n'ebyiri n'inda n'iyezi bije bije ya teperi ku mwaka umwe ni miliyoni magana abiri ahari na mirongo irindwi bije ya gacaca mu myaka icumi yamazeho ni miliyoni mirongo itanu n'ebyiri n'inda atari mirongo itanu na zirindwi z'amadolari ikibazo gihari uno munsi iyo bavuga ngo iyo miryango mpuzamahanga urwo ni urugero rutoya ngo uhaye rwerekana ese ifite ubushobozi buturusha twe nk'abanyarwanda kwikemura ibibazo byacu cyangwa gutanga ukuri ku byabaye ikindi iyo umuntu avuga ngo ngo umuryango ngo umuryango ngo ngo w'abadiyasipora uba muri yavuze muri ositarariya ni muri ositarariya mu mujyi witwa burisibeni
ngo ngo ngo ngo w'abatutsi waramutumira ese umutumira nkandi ntago ntago uyu munsi cyangwa uwo muryango nihe wanditse ku buryo uno munsi tuvuga ngo ejo umuryango kanaka uri muri muri muri ositarariya warateranye kuko uyu munsi turakurikirana iyo ibyinshi biba namwe murabimenya bari biba muri amerika muri canada n'ahandi iyo miryango mpuzamahanga y'abanyarwanda iyo miryango ihuza abanyarwanda baba mu mahanga ni imiryango ibikorwa byayo bijya hanze bikamenya uko byagenze imyanzuro yafashwe uko babayeho n'ibindi byose icyo bari gukora ngo bateze imbere igihugu cyabo n'ibindi uyu munsi gusaba umuntu ngo ngo umuryango wibumbiyemo abahutu n'abatutsi bo muri ositari ntabwo ntabwo mu by'ukuri ntabwo ushobora kujya mu rwanda uno munsi ngo uvuge ngo minisiteri yibumbiyemo aba n'aba ngaba icyo deja ni ikibazo kimwe gihari cyo kuba umuntu akiri kudusubiza mu gihe cyo kuvuga ngo abatutsi bari muri ibi abahutu bari muri ibi ngibi ntabwo ayo mateka ni nacyo tugira ngo twevite uyu munsi ntabwo tugira ngo urubyiruko rube sitaka ahantu hamwe rujye ruvuga ngo eee kera byagendaga gutya na gutya kubera iki twebwe tutabikora gutya nyamara ubuyobozi buriho burimo buraruha amahirwe angana yo gukora yo kwiga yo gukreya ibintu bitandukanye waba waba wagize icyo ukora kizima leta ikagira icyo ibigufashamo n'ibindi uyu munsi rero ntago ntago nge wenda ninjye ku giti cyanjye n'undi muntu afite uko abyumva n'uwo ngura aho ngaho afite uko abyumva ariko ntabwo iyo miryango twe tutazi nk'abanyarwanda cyangwa iyo miryango mpuzamahanga idesiza ngo ishyireho imibare irusha iyacu tuze turi ku yego intwari emile yavuze n'akandi kantu hatese ati ntabwo mwaba mufite impungenge y'uko abantu bamwe bashobora kubika mu mitima yabo ibintu bakabigumana bikazabyara ibindi bibi
kubera ukuntu mbona u rwanda rumeze ubu deja kugira ngo umuntu yicare buryo ki turimo turihuta mu iterambere yicare umwanya we reka twigire iminota mike iminota itanu cyangwa iminota icumi yari kuba akozemo perezantasiyo nimba ari umuntu ukora ahantu mu biro yari kuba akoze n'imodoka yaramaze gushyiraho ipine nimba ari umuntu ukora mu igaraje yicare atekereze yuko kuba ari aho ari ari impamvu z'uko wenda ari umutusi cyangwa ari umuhutu n'ibindi ntabwo ariko twe tubibona ikindi tuvuge ko ibyo bintu arimo aravuga bihari nk'abanyarwanda niyo mpamvu uyu munsi hari uburyo butandukanye leta yashyizeho byo kugira ngo bigishe bereke inzira ihari umurongo ngenderwaho leta yashyizeho n'uburyo abanyarwanda babana n'uburyo abanyarwanda bagomba gufashanya niyo mpamvu hari girinka niyo mpamvu kandi ibyo ngibyo ndimo ndakubwira bya nka girinka girinka ntabwo yigeze itoranya ngo ivuge ngo ngo abo bantu ni abatutsi ngo aha inka yafashe abantu nyine bakwiye izo nka aba ari ibihereza yego munsi rero ntabwo ntekereza nimba hari abantu bagihari biri no mu manza imwe nyine tukirimo turagerageza kwigisha no mateka n'abantu bize ayo mateka aricyo kintu kibari imbere cyonyine batigeze babona umwanya wo kubona amahirwe yo kwiga ibindi bitari ayo mateka niyo makuru baheruka intwari reka mbe nguciye mu ijambo gatoya kubera ko hari abantu babiri bategereje kuri telefone kandi iminota iragiye nabo umbabarire tubahe akajambo kagufi hanyuma nyuma yabo utwanzurire iki kiganiro ukidupfundikirire abo bantu ni maraki na nshuti mbibutse kandi inshuti zacu ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'amerika mu kiganiro muri isanga umutumirwa ni christian intwari hanyuma maraki
kumva wiriwe neza eh ni amahoro akajambo kagufi cyane akajambo kagufi nuvuga yari ahejeje umugenzi wanjye ahejeje kubaza yari ahejeje no kukamubaza ko ni ku kijyanye no kubika mu mutima mbega uyu munsi ko bahisemo kwigisha koko bakigisha kahise nk'urubyiruko mbega nk'umwana w'umuhutu yavutse inyuma ya jenoside uyu munsi ni umuntu mukuru ni umuntu akuze mbega ntibabona ko ni iyihe sisiteme mu kwigisha bakoresha idatuma aguma yumva ari mu cyaha kandi wewe atigeze akora icyaha cyakoze na se cyangwa na nyina mbere n'abamubanjirije ariko wewe akaba yoshobora kuba aguma yumva yarakoze icyaha mbere akikumira bivanye n'inyigisho yahawe haba ku ruhande ku ruhande rw'umututsi naho no ku mututsi ni uko ntibabona ni iyihe sisiteme bakoresha mu kwigisha ku buryo umwana w'umututsi yavutse jenoside yarabaye atazokwama yumva ati e erega kumbe baratumaze baratumaze hanyuma ngo ahave abika mu mutima afate umuntu amugirire nabi kandi umuntu atigeze akora icyaha jenda asaba ko nta kuntu mu kwigisha bukoresha sirategi yo kubabarirana cyane kuko koko n'ubunyamaswa bwabaye ariko hinira aho ngaho maraki hinira aho ngaho noneho duhe ijambo na nshuti ye aragusubiza mu magambo make nshuti nshuti nshuti nshuti turamubuze kuri telefone agomba kuba yarambiwe aragenda noneho reka dusoze iki kiganiro kuri ibi bitekerezo n'ibibazo bya maraki intwari we maraki wamwumvise rero
namwumvishe yeee wamusubiza iki mu munota umwe rukumbi dusigaranye
navuga ikintu cya mbere nakubwira nyine ni amahirwe abo bantu ubu ngubu bangana uyu munsi uyu munsi nabikubwiye urugero rutongeye kurwana none uhina amagambo mama mama mama umbyara ejo bundi hari ahantu twagiye n'abashuti nawe turi kumwe atwereka ahantu yigaga yize mu wa gatandatu sineri ndumva nimba nibeshye imyaka ine asize kubera yuko yatsindaga basanga ari umwana w'umutusikazi watsinze ayo mahirwe ntayahabwe yo gukomeza nshaka kubwira uyu munsi ibyo bintu ikivuga ngo imbabazi ngo zatanzwe ngo umwana ngo ukishinja yuko mu mutima bitameze neza ikintu gihari ikintu gihari ni uko abo bana uno munsi w'umuhanga ajyaho akwiriye
amahirwe amwe nicyo gisubizo ubwo ngubwo rero kibi byose maraki yavuze intwari christian ararekwa ntashira rwose ndagushimiye cyane nibutse kuri uyu muyobozi w'itorero six city rifasha urundi rubyiruko kumenya amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mwese mwese murakarama mugire umunsi mwiza